mwakomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi radiyo ijwi rya amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ikaze mu makuru y'aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma ingingo z'ingenzi kafu urugaga rw'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika iriga niba umukino wa rayon sport yo mu rwanda na al hilal yo muri libiya ugomba gusubikwa haba kuwukina kuri wa gatanu haba kuwukinira i kigali mu matariki mirongo itatu na nyuma yaho twe nta kibazo dufite rwose ruben mugabo ni umuvugizi w'ikipe ya rayon sport uh, muri repubulika ya demokarasi ya kongo ibiciro byariyongereye mu ntara ya masisi nk'ingaruka z'intambara naho muri libiya inyanja irimo kwerekana indi mirambo y'abazize imyuzure aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya ntimujye kure amakuru ku ijwi ry'amerika tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi duhereye muri afurika mu gihugu cya libiya imibare y'abahitanywe n'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi n'ivanzemo imiyaga ikomeye iragenda yiyongera cyane cyane mu gihe amazi y'inyanja arimo ageze imirambo ku nkombe eugene mukankusi iyo mibiri yageze ku nkombe z'uburengerazuba bwa libiya kuri uyu wa gatatu byatumye umubare w'abapfuye uzamuka mu gihe hari ababarirwa mu bihumbi byamaze kwemezwa ko bapfuye n'abandi bihumbi byinshi batari baboneka minisitiri ushinzwe ibijyanye n'indege mu buyobozi bw'uburasirazuba bwa libiya chikiwat yabwiye reuters ko inyanja ikomeje kuzana imirambo yanavuze ko abantu ibihumbi badafite aho bege ku musaya asaba amahanga gufasha libiya kuko itamenyereye guhangana n'ingaruka nk'izi byayibayeho abayobozi bavuze ko abantu byibura ibihumbi icumi babuze cyangwa bapfuye nubwo imibare y'abapfuye yatangajwe kugeza ubu itandukanye Tarik Karaze umuvugizi w'ubuyobozi bwo mu burasirazuba bwa Libya yavuze ko imibiri ibihumbi bitatu na magana abiri yabonetse kandi ko igihumbi n'ijana muri iyo imiryango yayo itarajya kwiyemeza imibiri y'impunzi z'abanyamisiri babarirwa muri mirongo bari muri abo bapfuye muri Libya kuri uyu wa gatatu yagejejwe i Beniswef mu birometero hafi ijana na cumi uvuye mu majyepfo ya Kairu nk'uko itangazamakuru rya Misiri ryabivuze za guverinoma harimo iya Misiri Katari n'iya Turukiya zihutiye kohereza imfashanyo muri Libiya. Minisiteri y'ingabo y'Ubutaliyani yohereje indege ebyiri za gisirikari zitwaye abazimya imiriro n'abandi bakozi b'ubutabazi hamwe n'ubwato bw'abamarine.
Umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya ruguru Kim Jong Un na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin babonanye kuri uyu wa gatatu mu nama idasanzwe mu byo baganiriye harimo ibijyanye n'igisirikare n'intambara yo muri Ukraine nanone Eugene Mukankusi.
Putin yazengurukije Kimu ibice byateye imbere byohererezwamo roketi mu Burusiya nyuma y'uko Kimu ahageze avuye muri Korea ya ruguru na gari ya moshi. Kimu yasobanuje byinshi ku bijyanye na za roketi. Nyuma yo gutembera, Putin w'imyaka mirongo irindwi na Kimu w'imyaka mirongo itatu n'icyenda y'amavuko baganiriye na baminisitiri babo amasaha menshi, nyuma baganira bonyine, hakurikiraho gusangira ku meza. Abategetsi b'Amerika n'Abakoreya y'Epfo bumvikanishije impungenge ko Kimu ashobora guha intwaro n'amasasu uburusiya yakusanyije nyinshi mu mezi arenga cumi n'umunani y'intambara yayo muri Ukraine. Moscow na Pyongyang barabihakanye. Putin yabaye nk'utanga ibimenyetso byinshi by'uko baganiriye ku bufatanye mu bya gisirikari ariko ashyira hanze ibisobanuro bike. Minisitiri w'ingabo Sergei Shoigu yari mu biganiro kandi yavuze ko ibihugu bituranyi by'Uburusiya biganira ku bibazo byitonderwa bitagomba gushyirwa mu ruhame. Ubwo yari abajijwe n'itangazamakuru ry'Uburusiya ryari rihawe amahirwe yo kugera mu nama niba uburusiya bushobora gufasha kimu kubaka za satelite Putin yavuze ati niyo mpamvu turi aha ku burusiya iyi nama y'abakuru b'ibihugu yari amahirwe yo guhangana na leta zunze ubumwe za amerika igihugu cy'igihangange ku isi gishyigikiye ukraine nubwo aho Putin yitegura kugera mu bijyanye no gufasha korea ya ruguru kuzuza ibiri ku rutonde rwayo mu bya tekinoloji hatari hasobanutse Putin yavuze ko Kim ubu ateganya gusura igisirikare n'inganda z'indege za gisivili mu mujyi wa Komsomolsk on Amur w'Uburusiya n'ahazwi nka Vladivostok aho Uburusiya bufite uburyo bwo kwirindira umutekano mu nyanja ya Pasifika.
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho kuri facebook x yahoze ari twitter muradusanga kuri voa radiyo yacu mu kanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika biyaga bigari byo muri afurika turahera muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage b'i mushaki muri teritwari ya masisi mu ntara ya kivu ya ruguru binubira izamuka ry'ibiciro ku masoko kuva aho imirwano yatangiriye benshi ntibakijya guhinga mu mirima yabo ni inkuru ya jimmy shukran bakomera
mushaki ni imwe muri santere zikomeye zigize teritwari ya masisi mu ntara ya kivu ya ruguru aka gace kakozwe n'intambara mu mezi anashize ubwo inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu zafataga uduce dutandukanye twa teritwari ya masisi ubwo zashakaga gusatira umujyi muto wa sake nyuma yo gufata gicanga kirorerwe n'ahandi agace ka mushaki gahuriweho n'imihanda itatu irimo uvuye sake uja rubaye ugakomereza muri teritwari ya warikale undi uva sake uja karuba na ngungu ugakomereza muri teritwari ya kalehe mu ntara ya kivu y'epfo undi muhanda ujya muri sheferi ya bashanu ukanyura kicanga werekeza rucuru mu bice bya bwito ahakorerwa ubucuruzi butandukanye bwiganjemo ibikomoka ku buhinzi nk'ibirayi ibishyimbo n'amajeri aha kandi usanga bacuruza cyane ibikomoka ku matungo birimo foromaje amata inyama n'amavuta y'inka n'ibindi ibigaragarira amaso ubwo twageraga ni uko abaturage hafi mirongo icyenda na batandatu ku ijana by'abahatuye batunzwe nabwo nubwo umubare munini w'aba baturage batunzwe n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi barinubira izamuka ry'ibiciro ku masoko kuva aho imirwano yatangiriye kuzengereza teritwari ya masisi bamwe muri bo bavuganye n'ijwi ry'amerika batanga impamvu zitandukanye ibiciro byazamutse kuva aho intambara ibereye ibiciro by'amata kubera inka bari kuzipiya cyane none rero niyo mpamvu ibiciro byazamutse mbo izamuka ry'ibiciro biterwa n'uko abaturage bahunze abahinze bakaba bake n'ibyo basaruye bakabigabana n'abasirikare imyaka rero igahenda ubwo buryo n'abo basirikare ntibajya mu murima batakugezeho ngo ngo ubahe imyaka safari makuza umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze hano mushaki avuga ko kimwe mu bibazo nyamukuru ari imitwe yitwaje intwaro yabaye myinshi mu nkengero z'aka gace izamuka ry'ibiribwa byatewe n'umutekano mukeya n'intambara zibasiye kano karere intambara irasenya ntiyubaka abo intambara yatangiriye abajya mu mirima ntabwo bahinga abacuruzi ntibacuruza ubwo n'ibonetse bikeya biturutse hirya no hino hatandukanye bikazamura igiciro iyo umuntu adahinga umuntu ntakore icyo gihe ni ngombwa ngo bimugireho ingaruka kuko cyane rwose kuko hano hari aho temerewe kugera bitewe n'umutekano mukeya kuba hari imitwe itwara gisirikare myinshi bitera bamwe ubwoba bwo kujya guhinga imirima yabo batinya ko bagirirwa nabi umwe muri bo utashatse ku izina rye rivugwa kubera impamvu z'umutekano we we yagize ati mbo ngewe icyo ntonagihishira na hano birahari wenda hano musantere ntabihari n'umuntu ntabamuhohotera hano ariko hari abatava hano ngo bajye nk'irarwuza ruvunda ku rumeneti bitewe n'uko baba bameze mbo ku bijyaniranye n'imyaka dufite abantu rero bagiye bagira imirima bakagiramo ibiti bagiye bahunga ubu ibiti bagiye babijyamo bakabicana amakara nta giti na kimwe wabona abandi bagerwaho n'ibibazo by'izamuka ry'ibiciro ni abamotari basanzwe bakora umurimo wo gutwara abantu n'ibintu bo bavuga ko ikibitera ari bariyeri nyinshi mu nzira zituma esansi izamuka leonard habumukiza ni umumotari ukoresha umuhanda uva mushaki ujya sake na rubaya ibiciro byarazamutse cyane hejuru y'amabariyeri menshi ari mu nzira birababaye cyane hejuru y'uko esanse yarapanze n'amabariyeri aba menshi mu barabara guverinoma yasize amabariyeri mu nzira bose n'abarebere ibiciro byarazamutse cyane umukiriya yabaye kuva hano mushaki kugera isake ni magana atanu babiri igihumbi hejuru y'amabariyeri yabaye menshi cyane mbere twamanukiraga demiri abacuruzi twaganiriye ariko bakirinda kuvugira kuri mikoro y'ijwi ry'amerika bemeje ko ubu igisorori kimwe cy'ibishyimbo kigura amafaranga ibihumbi bitatu y'amakongomani angana n'idolari rimwe n'igice ry'abanyamerika mu gihe mu kwezi kwa gatatu gushize cyaguraga amafaranga igihumbi magana atanu umufuko w'ibirayi waguraga amadolari y'abanyamerika ari hagati ya mirongo itanu na mirongo inani ubu uragura hagati y'amadolari ijana na cumi kugeza ijana na mirongo itatu aba bavuga ko ibi biciro bibagiraho ingaruka zikomeye ku buzima bwabo bwa buri munsi barasaba leta ko yafata ingamba zikwiye kugira ngo iki kibazo kibonerwe umuti urambye leta ndetse n'ingabo za yase badufashe kugira ngo ubuzima busubire uko bwahoze mbere twebwe turi gusaba abategetsi ko bakora uko bashoboye kose bahora bakaruma abo bantu bahora bakwiye twebwe ingaruka tugira kubera tutari kubona ibyo ducuruza tuzabura amafaranga yo kurihira abana ku ishuri ubuyobozi ni uko twasaba tukabona umutekano intambara zigashira kuva aho imirwano yatangiriye ibiciro by'ibyo kurya byarazamutse mu duce tumwe na tumwe twa teritwari ya masisi yewe bigira ingaruka zikomeye ku baturiye umujyi wa goma izi ngaruka zishobora kuzavamo inzara ikomeye izugariza uyu mujyi dore ko usanzwe uhahirwa na teritwari za masisi na rucuru ntabwo twabashije kumenya icyo ubuyobozi buteganya gukora kugira ngo iki kibazo kirangire abo twagerageje kuvugisha ntabwo bafataga telefoni jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika ikujyane mu makuru y'imikino aho ikipe ya al halal ya libiya yasabye ko umukino wagombaga kwihuza n'ikipe ya rayon sport yo mu rwanda mu mujyi wa bengazi usubikwa kubera ibibazo igihugu kirimo byatewe n'imvura nyinshi yateje imyuzure imaze guhitana abantu ibihumbi bitanu na magana atatu wari umukino ubanza w'ijonjora rya kabiri muri caf confederation cup amakipe yombi ategereje icyemezo kiza gufatwa n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru caf mugenzi wacu edward rwema amaze kuvugana na bwana ruben ngabo uvugira rayon sport amubaza uko ibintu bihagaze kugera ubu nta tangazo riri ofisiye rirasohoka rivuga ko umukino wasubitswe gusa birashoboka cyane ko uyu mukino uri buze gusubikwa bitewe n'uko uh, turi ibengazi mu gihugu cya libiya twamaze kuhagera turiteguye ibintu byose ubundi byari biri ku murongo ariko eh, murabizi ko igihugu cya libiya kimaze iminsi gifite ibyago gifite ibiza byakigwiriye inkubi z'umuyaga zirimo n'imvura nyinshi abe- umwuzure abaturage bahangaha rero barababaye cyane bari mu cyunamo Uh, biragoye ko bakina umupira w'amaguru yewe n'ibikorwa bya siporo ibikorwa by'imyidagaduro- by'imyidagaduro muri rusange ahangaha muri bengazi i- byarahagaritswe bityo rero habaye inama yahuje ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ubuyobozi bwa El Hilal Bengazi ubuyobozi bwa Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda n'ubuyobozi bwa Federasiyo y'umupira w'amaguru muri Libya icyo baganiragaho kinini ni- ni icyakorwa ni iki cyaba cyatuma uyu mukino utabaye kuri uyu wa gatanu haku- hakorwa iki Eh, hari eh, proposal zitandukanye zabaye harimo gusubika uyu mukino ukazaba mu yandi matariki Eh, se wakwimurirwa mu kindi gihugu hari hari proposal y'igihugu cya misiri hakaba kandi no kuba imikino yombi ubanza n'uwo kwishyura ah, wa byabera mu rwanda ibyo biracyaganirwaho rero nta official statement ihari nta ntabwo umukino wahagaritswe officiellement kuko umukino ushyirwaho na CAF ukanahagarikwa na CAF nta baruwa ya CAF iwuhagarika iraboneka bityo Rayon Sport iracyiteguye umukino ku ruhande rwa Rayon Sport eh, mwebwe icyifuzo cyanyu ni ikihe cyane cyane ko muvuga ko namwe mwifatanyije n'abanyalibiya bari mu kaga kubera ah, ibibazo byatewe n'imyuzure igihugu kirimo uruhande rwa rayon siporo ni uko twe turi abantu dufite ubumuntu ntabwo twasonga abasanzwe bafite ibibazo turifuza gukina turifuza gukina turifuza ko rayon siporo ikomeza ikajya mu cyiciro cy'amatsinda ni kimwe cy'umunani cya caf confederation cup ariko habanje kubaho imikino yombi igisigaye ni ukumenya uburyo ki byakorwa ubwo proposal yatanzwe binyuze mu nama yahuje ubuyobozi bw'amakipe yombi ni ukuba imikino yombi yabera i kigali ubwo igisigaye ni ukumenya ngo ese yabera i kigali ryari ese ubundi kafu yibuze kubyemera ibyo ni byo uh, bigitegerejwe gufatirwaho imyanzuro ariko rayon siporo icyo yifuza ni ni ukubanza gukina imikino yombi ikabona gukomeza ikipe ya Rayon Sport yamaze kugera mu gihugu cya Libya ni urugendo rurerure rwabanyuje muri Ethiopia munyura muri- muri za Misiri ikipe ihagaze ite muri uyu mwanya tuvugana ikipe iri tayari kuba nta nyandiko n'imwe ihari ikuraho umukino ibyo ubwabyo ni igihamya cy'uko umukino utavu- utavuyeho officiellement bityo mu kanya saa kumi n'ebyiri ikipe iraza kuba iri mu kibuga irimo ikora imyitozo ubwo ndavuga saa kumi n'ebyiri za bengazi ahangaha ibyo abakinnyi bageze mu mujyi wa bengazi mu masaha y'isaa yine saa tanu za mu gitondo ubu bararuhutse mu kanya gatoya baraza kuba bagiye gukora imyitozo umukino ntiwavuyeho mu ruhande rwa rayon siporo imyitozo irakomeza twe turitegura umukino nk'aho uzakinwa nta kabuza ku bijyanye n'icyemezo cya kafu mwaba mufite igihe cyangwa se kafu yaba yababwiye igihe ishobora gufatira icyemezo kuri uwo mukino oya federasiyo z'umupira w'amaguru zombi haba iya libiya n'iy'u rwanda nizo zikora korespondanse na kafu ntabwo turamenya igihe bari busubirize itegerejwe nuko amabaruwa agera kuri kafu tugategereza umwanzuro wayo kuri mwebwe nka Rayon Sport icyemezo icyo ari cyo cyose cyafatwa na kafu haba gusubika uwo mukino cyangwa se kuwukina ntacyo bibatwaye mwebwe ntacyo bidutwaye kubera ko twafashe indege ituruka mu rwanda iza hano i bengazi twiteguye gukina kuri wa gatanu kandi nta cyahindutse haba kuwukina kuri wa gatanu haba kuwukinira i kigali mu matariki mirongo itatu na nyuma yaho ah, twe nta kibazo dufite rwose ruben ngabo umuvugizi w'ikipe ya rayon sport tuvuganye uri i bengazi mu gihugu cya libya ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye ijwi ry'amerika urakoze cyane ubwo twe twaboneraho kwihanganisha abatuye uyu mujyi wa bengazi abatuye inkengero zawo abanyaribiya muri rusange n'abanyafurika dusangiye umugabane bitewe n'uko ibihe barimo ni ibihe bitoroshye ni ibihe bigoye ni ibihe byo kubura ababo byo kubura abacu ubwo umuntu yatanga ubutumwa bwo kubihanganisha murakoze cyane
bakomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc tugeze mu mwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima tugezwaho na mugenzi wacu eugenie mukamusi raporo ya bibiri makumyabiri na rimwe y'ibiro bya onu bishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge n'ibyaha unodc igaragaza ko abantu bagera kuri miliyoni magana abiri mirongo irindwi n'eshanu bakoresheje ibiyobyabwenge mu mwaka bibiri na makumyabiri mu gihe abagera kuri miliyoni mirongo itatu n'esheshatu muri uwo mwaka barwaye indwara ziterwa n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge iyi raporo kandi igaragaza ko mu myaka makumyabiri n'ine ishize ububata bw'ibiyobyabwenge nk'urumogi bwikubye inshuro enye ku isi ijanisha ry'ingimbi n'abangavu babona ko iki kiyobyabwenge ari kibi ryagabanutse ku rugero rwa mirongo ine ku ijana nubwo hari ibimenyetso byerekana ko kunywa urumogi biteza ingaruka nyinshi zinyuranye mu bihugu byinshi kuri uyu munsi wa none urubyiruko rurakoresha ibiyobyabwenge ku rugero ruri hejuru cyane kurusha abarubanjirije hagati aho ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge gitangaza ko ikiyobyabwenge cyitwa kushe kigizwe n'uruvange rw'ibinyabitabire binyuranye ndetse n'ibimera kirimo kugenda gikoreshwa cyane mu rubyiruko rwo muri sierra leone ibice makumyabiri na bitanu by'idolari ry'amerika gusa biragura ingano y'iki kiyobyabwenge ifite ububasha bwo kubata ku rwego rwo hejuru abagikoresha
ingano nkeya cyane yacyo gusa irahagije ngo umuntu atakaze ubwenge mu gihe kigera ku isaha iki kiyobyabwenge cyitwa kush uruvange rw'ibinyabutabire rwisanisha n'urumogi muri iki cyumba cyuzuye umwotsi mu mujyi mutoya urubyiruko rw'abanyasiyera lewone rwahahuriye ngo rugure ibyo rwamenyereye benshi muri bo ntibaranagera mu cyiciro cy'ubugimbi ku bice hafi makumyabiri na bitanu by'idolari rya amerika doze imwe igura iki kiyobyabwenge kirahendutse kandi byoroshye kukibona kurusha uko wabyumva abanywi bacyo babwirwa no guhondobera bikabije ndetse no kugenda badandabirana mu myaka mike yishize kush imaze kwangiza bikabije ubuzima bw'urubyiruko rwo muri sierra leone
bambwira ko heza umubiri wanjye ugacukubiri n'iki kintu kuva ntangiye kukinywa mu myaka itanu ishize umubiri wanjye cyarawubase ngomba kugura imiti ariko nta bubasha mfite bwo kukikuraho rero birangoye cyane
Ibrahim Koroma ni umukozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage kuri uyu munsi Ibrahim yaganirije ababaswe na kush bagera ku ijana ababwira ku bubi bwayo nta mibare izwi y'urwego rwa leta yewe nta n'ubushakashatsi burakorwa kuri iki kibazo kirimo kwiyongera kubw'ibyo umubare nyawo wabo kigiraho ingaruka nturamenyekana ariko Ibrahim arahangayitse cyane we ubwe yiboneye by'iki kiyobyabwenge gikora
young people are dying
urubyiruko rurimo gupfa urubyiruko rwashize dukeneye ingamba zihuse kandi zihamye ngo harebwe ko urubyiruko rwakurwa ku kunywa iki kiyobyabwenge naho ubundi kuri ubu rwose biteye ubwoba cyane
iyi nyubako y'ibitaro ni umwihariko wagenewe abarwayi barimo gufashwa kuva kuri koshi aba basore bafungiranwa aho baba mu gihe kingana n'ibyumweru biva kuri bitatu kugera kuri bitandatu mutwe abarwayi bahabwa ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe bagategurirwa n'amasomo abafasha kuruhuka arimo siporo zinyuranye bakigishwa n'ubudozi gusa imbere y'ikiyobyabwenge kibata ku rwego rwo hejuru imbaraga z'ubushake buri gihe siko ziba zihagije ku basezererwa mu gihe amikoro y'ubufasha bwo kubakurikirana kiri makeya ikigero cy'abasubira ku kinywa kiracyari hejuru
twerekeje kamera ya bungabunga ubuzima ku batuye i Nairobi muri kenya tubabaza ku ikoreshwa rikabije ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko ibi ni bimwe mu byo badusubije
abantu bamwe barahangayitse cyane hano nta bisubizo bafite ku bw'ibyo bakiyegurira ibiyobyabwenge yego nibwira ko iki ari cyo gisubizo cyiza kuri bo
hari ubwo abantu bibwira ko nibakoresha ibiyobyabwenge wenda biri buze kubafasha kwiyibagiza ibyo barimo gutekereza n'umuhangayiko bafite ntekereza ko iyo ari impamvu ikomeye
ntekereza ko ari ikibazo gikomeye rwose nibwira ko ari uburyo bwo kugira ibyo wihuza cyane cyane kuri benshi muri twe
ibiyobyabwenge ntabwo ari igisubizo kuri buri kimwe ushobora gufata ibi biyobyabwenge ariko ntubikoreshe nabi gukoresha nabi ibiyobyabwenge bishobora gutera uburwayi ubwo burwayi nabwo bugatera urupfu
dukeneye gutanga inyigisho nyinshi ku ngaruka z'ibiyobyabwenge ingaruka bigira ku buzima bwabo n'ahazaza habo urabona ikiba mu buzima nyuma yo gukoresha ibiyobyabwenge ushobora kuba wibwira ko umeze neza ariko ejo bizagira ingaruka ku buzima bwawe bwose no ku hazaza hawe hose ibiyobyabwenge si igisubizo kuri buri kimwe habe na busa
muganga frank njenga umunyakenya w'inzobere mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe akorera ku bitaro bya Chiromo Hospital Group muri kenya aradusobanurira byinshi ku kuntu ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ryangiza ubuzima bwo mu mutwe bw'urubyiruko
turi ku muhanda w'amayira abiri aho abantu barwaye indwara zo mu mutwe barimo kwiyahuza ibiyobyabwenge ndetse n'abiyahuza ibiyobyabwenge bakarwara indwara zo mu mutwe aha ndashaka kuvuga niba urugero urwaye indwara isanzwe mu mutwe nk'umuhangayiko ukwiheba cyangwa yewe n'izikomeye cyane nk'iy'ibisazi bya shizofureniya iyo guhindagurika bikabije kw'ibyiyumvo izwi nka izwi nka bipolar mood disorder ushobora gukoresha ibiyobyabwenge cyane kurusha umuntu udafite uburwayi bwo mu mutwe ku rundi ruhande niba urugero unywa inzoga bikabije cyangwa ukaba unywa urumogi rwinshi ibyago by'uko uzarwara indwara zo mu mutwe biri hejuru cyane rero uruhande wabireberamo rwose iyo ni isano igaragara iri hagati y'indwara zo mu mutwe n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge turabizi ko nta gushidikanya kunywa urumogi rwinshi igihe kirekire urugero bidateza indwara zitandukanye zo mu mutwe gusa ahubwo ahubwo binafitanye isano no kurwara shizofureniya hakiri kare kandi nta gushidikanya ko shizofureniya ari imwe mu ndwara zikomeye cyane zo mu mutwe dukunze guhura nazo ku bakoresheje ibindi biyobyabwenge hari izindi ndwara zo mu mutwe nk'agahinda gakabije tubona abantu bakoresha kokayine urugero bakunda gufatwa n'agahinda gakabije abantu bakoresha eroyine bashobora kugira ibihe bafatwa n'agahinda gakabije nubwo rimwe na rimwe nk'uko twabivuze mbere ari igikorwa cy'ibyerekezo bibiri abantu barwaye agahinda gakabije bakoresha kokayine abakoresha kokayine barwara agahinda gakabije rero tutabyinjiyemo byimbitse hari isano ya hafi ifatika hagati y'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'indwara zikomeye zo mu mutwe igikorwa cy'ingenzi kuruta kuri leta iyo ari yo yose ni ugushyiraho gahunda zo kwigisha kubera ko birumvikana kwirinda biruta kwivuza gahunda zo gusuzuma hakiri kare kandi iyo mvuga gusuzuma hakiri kare mba mvuga kuri gahunda zafasha mu gutahura izi ndwara mu mashuri yisumbuye muri za kaminuza leta ya kenya yakoze icyo twise igerageza ry'ishoramari mu rwego rw'ubuzima bwo mu mutwe twatunguwe no gusanga ahantu ho gushora imari mu buzima bwo mu mutwe atari mu bakuze ahubwo ari mu bana
intambara y'abitandukanije n'ubutegetsi muri kameruni ubu iri mu mwaka wayo wa gatandatu yahitanye ubuzima bw'abantu babarirwa mu bihumbi mu gihe abagera kuri miliyoni ebyiri bayirokotse bo bahanganye n'ibikomere by'ihungabana mu mujyi wa bafusamo umurwa mukuru w'akarere k'uburengerazuba bwa kameruni ikigo cyita ku barwaye ihungabana gifite umubare munini w'abasaba kuvurwa barenze ubushobozi bwacyo
buri cyumweru aminata umusa ajya gukurikira gahunda y'ubuvuzi bw'imivugire itegurwa n'ikigo mission 21 trauma healing and resilience center ageze ku cyiciro cye cya gatatu cy'ubuvuzi ariko na n'ubu ntarabasha kuvuga atarira mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani musa n'umugabo we bahunze intambara ishyamiranyije ingabo za leta n'imitwe y'inyeshyamba ziyonkoye ku butegetsi mu burengerazuba bwa kameruni berekeza muri nigeria icyakora muri urwo rugendo avuga ko umugabo we yaje kurwara hanyuma agapfa musa avuga ko amaze hafi umwaka wose atarabasha gusinzira
akenshi iyo nje ku ivuriro numva ameze neza iyo naje mu nama nk'iyi hanyuma nkataha ubwo mbasha gusinziraho gake nyuma y'igihe gito ibitotsi bihita byongera bikazimira
urugendo rwo gukira rutangirana na gahunda y'ubuvuzi mu matsinda y'abantu bagera kuri makumyabiri nyuma yaho abaganga bagirana ibiganiro byihariye na buri murwayi ukwe mission 21 umuryango utegamiye kuri leta w'abasuwisi unategura gahunda yo gusura abarwayi mu ngo uramutse unshingiye ubucuruzi mu gihe ndimo kubabara ntacyo nzabasha kubukoresha ariko nubanza ukamvura nkamererwa neza icyo gihe hari icyo nzabasha gukora
ubwo vanessa ngang yari afite imyaka makumyabiri nibwo intambara yatangiye ndetse umugabo we yishwe n'abiyonkoye ku butegetsi yamaze imyaka itanu ahanganye n'uburwayi ndetse n'ubushomeri nyuma y'amezi atatu amaze yivuza yabashije gutangira ubuzima bushya muri atoriye ye y'ubudozi
meze neza nize umwuga mushya amasomo ndayasoza banshingiye atoriye y'ubudozi ndashima umuryango mission 21 kuri iki gikorwa cyo kwita ku bantu rimwe na rimwe ibitekerezo by'ibyahise bigenda binzamo ariko meze neza
togo rumumba mukongo umuhuzabikorwa w'uyu muryango ku rwego rw'igihugu avuga ko mission 21 buri kwezi ikora ibyiciro ijana na makumyabiri by'ubujyanama ariko kandi ababukeneye bakubye inshuro eshatu abo bashobora kubuha we think that we as mission 21 we cannot do anything without others dutekereza ko twe nka misiyo makumyabiri na rimwe ntacyo twabasha kugeraho tudafatanije n'abandi dukeneye imiryango itegamiye kuri leta n'abavanywe mu byabo kugira ngo dutsindire ihungabana loni itangaza ko intambara y'abiyonkoye ku butegetsi muri kameruni ubu iri mu mwaka wayo wa gatandatu imaze guhitana ibihumbi by'abaturage
benshi mu babyeyi b'abana bafite bumwe mu bumuga ku isi barimo guhura n'ingorane zo kubona ubuvuzi muri abo harimo n'abo muri nigeria bafite abana barwaye otisme bakeneye ubufasha no gusobanukirwa
christine naji ntajya atangira gushushanya atarimo kumva ijwi rya nyakwigendera michael jackson yirangira gahoro gahoro muri bafure ya sitidiyo ye abifashijwemo na nyina umubyara naji w'imyaka cumi n'irindwi y'amavuko aravanga amarangi muri salo y'umuryango we yahindutse sitidiyo ibihangano bye by'ubugeni bikwirakwiye hasi no ku nkuta mu gihe arimo gukora igishushanyo cy'umugore ubwo naji yari agize imyaka itatu ababyeyi be batahuye ko ahora akunda kwitegereza mu kirere kandi akananirwa kwitaba igihe bamuhamagaye batekereje ko afite ikibazo cyo kumva nyamara bamusuzumisha ntibagire icyo babona hashize imyaka ibiri naji yaje gusuzumwa asanganwa indwara ya autism ibyatumye nyina umubyara nonyi mike naji afatwa no kwiheba
mu byumweru bitatu atangiye gushushanya christine yatangiye kuvuga yongera kugarura ijwi yongera kugarura agatege imyitwarire ye irahinduka yigirira icyizere arisobanukirwa aniyumvamo ubushobozi icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyahinduye ibintu muri uyu muryango mu gihe abanyeshuri bigiraga mu ngo mu ntangiriro za bibiri na makumyabiri na rimwe naji yagowe cyane no kwigira ku mashini ye ngendanwa nubwo amakoraniro rusange yari abujijwe nyirumubyara yamushakiye umwarimu w'ubugeni wazaga kumwigisha imuhira impinduka zahise zigaragara
mu mutwe wanjye nari nkitekereza ko wenda hari ikintu cyari kuzaba agakira niba hari ikintu runaka dukoze nk'ubuvuzi bwihariye yewe n'imiti kubera ko mbere yaho nari narigera numva iyi ndwara ya autism sinabyemeraga ubushakashatsi bwasohotse mu isomero rikuru ry'igihugu ry'ubuvuzi national library of medicine muri amerika bugaragaza ko imwe mu mbogamizi nyamukuru ku bushakashatsi n'imicungire y'indwara ya autisme muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara yabaye ubuke bw'ibikoresho byihariye byabugenewe
mwakoze kubana natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese